Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetirbaandii kudha sagal kiiloo heerzii kuma kudha shaniif dhibba afuriif digdama irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'atii saddeetii haga sa'atii saddeetiif walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'atii saddeetii haga sa'atii sagaliitti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haara qabu keessummeessaan keessan har'aa aan murataa sabaati sagantaa keenya irraa keessatti qophii qabannee dhiyaannee sin beeksifna akkuma beekamu jalqaba kan isiniif dhihaatu oduu ta'a kaaba oromiyaa walloo keessatti waxabajjii shan bara kuma lamaaf kudha sagalii kaasee rakkinoonni adda addaa lammiiwwan oromoo irra gahaa jiraachuun bal'inaan gabaafamaa jira. kanarratti namoota lama waliin marii geggeessinee jirra guutummaa sagantaa keenyaa kan qabatus kanuma ta'a jalqaba irraa hanga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jechaa gara oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaanneetti sin dabarsina.
irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra oduu waliin anayyaantu bulchaati. wiixata dabre waxabajjii sadii bara kuma lamaaf kudha sagal irraa eegalee hiriirri mormii goleelee oromiyaa fi yuunivarsiitiilee keessatti adeemsifamaa jiraachuun beekame. hiriirri mormii waxa bajji sadii bara kuma lamaaf kudha sagal irraa eegalee goleelee oromiyaa fi yuunivarsiitiilee keessatti kan adeemsifame yoggaa ta'u sababaan hiriira kanaas gochaa mootummaan uummata oromoo irratti addatti ammoo godinoota lixaa fi kibba oromiyaa irratti maqaa waraana bilisummaa oromoo balleessina jedhuun summii biifee bineensa bosonaa beeladaa fi dhala namaa irraan miidhaa lubbuu fi qaamaa dhaqqabsiisaa jiru kan balaaleffatudha. dabalataanis maqaati miseensaa fi deeggaraa adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromooti jedhuun ajjechaa hidhaa fi doorsisni uummata oromoo irra ga'aa jiru haa dhaabbatu dhaadannoo jedhus kan of keessatti qabatu waggaa ta'u hiriirri mormii kun bifa dhaadannoolee qabatanii daandii irratti ba'uun sagalee dhageessifachuu fi kan kana fakkaatu kan of keessaa qabatu kan kana fakkaatu kan of keessatti qabatu ta'uun beekamee jira. haaluma kanaan waxa bajji shan bara kuma lamaaf kudha sagal barattoonni oromoo yuunivarsiitii madda walaabuu keemikaala summaa maqaa waraana bilisummaa oromoo barbadeessinaan mootummaan kun uummata keenya irratti biifee miidhaa lubbuu fi qaamaa dabalatee beeladaa fi bineensa bosonaa irratti dhaqqabsiisaa jiru nurraa dhaabbachuu qaba jechuun sagalee isaanii dhageessifataa oolanii jiru. bifuma wal fakkaatuun guyyuma kana barattoonni oromoo yuunivarsiitii salaalees sagalee isaanii dhageessisanii jiran. magaalaa naqamtee tullubooloo anfilloo dambidooloo giincii fi goleelee oromiyaa garaagaraa keessattis lagannaa gabaa fi geejjibaa taasifamuun himameera. waxabajjii bara 2019 godina shaggar kibba lixaa ona walisoo magaalaa walisootti hiriirri mormii uummataan yaadame poolisoota oromiyaan fashaluun dhaga'ame. waxabajjii bara 2019 hiriirri mormii godina shaggar kibba lixaa ona walisoo magaalaa walisootti qeerroo fi uummata oromoon qindaa'e poolisoonni oromiyaa itti duuluun humnaan akka bittinneessan gabaafame dhukaasni uummata irratti dhukaafamuun kan gabaafame yoggaa ta'u namoonni hedduun reebamanii gariin mana hidhaatti akka guuraman beekuun danda'ameera asheetuu kabbadaa tokkummaa shifarraa dajanee abarraa kanneen hidhaman keessatti argamu. asheetuu kabbadaa bilisummaa seefuu amanuu fi kanneen biroo ammoo akka malee dhaanamaniiru. Ajajoonni poolisii uummata dararaa turan ammoo Komaander Alamaayyoo ajajaa poolisii magaalaa Walisoo, Inispeekter Dajanee Walda Saadiq, Inispeekter Tarreessaa, Koonistaabil Tolosaa, Koonistaabil Bareechaa, Koonistaabil Magarsaa fi Koonistaabil Dachaasaa jedhamu. Bifuma wal fakkaatuun barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboos mooraa keessaa ba'anii sagalee isaanii akka hin dhageessifanne ugguramuun dhaga'amee jira. Akkasumas waraana mootummaa IPRDF'n bakkoota garaagaraatti ajjechaa, reebichaa fi hidhaan adeemsifamuun akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan Tsaggaa'ee Ayyichiluu fi Biraanuu Zalaaleem Qellee Wallaggaatti dargaggeessi taphataa kubbaa miilaa tokko ammoo naqamteetti kan ajjeefaman hoggaa ta'u. kanneen reebaman abbaa gadaa shibbiruu taayyanee tulluboolloo irraa addisuu wayyalee fi gammachuu qannaa dambidoolloo irraa abrahaam haayiluu gimbii irraa obbo taamiraat ligaabaa jaarsa ganna torbaatamii shanii reebichi yamaan irra ga'ee hospitaalatti yaalamaa jiraachuun dhaga'ame. Walloo kamiseetti jaal adam amiinuu dabalatee namoonni digdamaa ol ta'an humna addaa mootummaa naannoo amaaraan qabamanii kaambii raayyaa ittisa biyyaa kamiseetti ukkaanfamanii akka jiran ibsameera. Gara naannoo Amaaraattis dabarfamuuf akka jiranis dhaga'amee jira. Wallagga ba'aa onalimmuu gandamee xiimiyootti namoota hidhaman obbo Fiqaaduu Mul'ataa, Ayyaantuu Dhugumaa, obbo Ifaa Yaadasaa, obbo Yaadataa Jaallataa mana isaaniitii ukkaanfaman. Fiqaaduuf Yaadataa irra reebichis ga'ee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun sa'a kanaaf qopheeffanne kanuma haga ammaati. Qophiilee keenyaafan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufaa. kaaba oromiyaa walloo keessatti roorroo fi miidhaa lammiiwwan oromoorra gahaa jiru ilaalchisuudhaan namoota adda addaa godinicharraa waliin marii goone qabannee dhihaannee jirra amma sududaan garuma sanatti isin dabarsinaa nu wajjin turaa isiniin jenna.
nuti baay'ee rakkoo irra jirra naannoo kana keessatti baay'ee gatamaa jirra odeeffannoo rakkana gahee jirutti amma makalaakaa fakkaatee biyyu hiliin amaaraa guyyaa kaleessaa sadii ganama nurratti bobba'e ummanni immoo federaala jedheeti mootummaa federaalatiin akkamitti wal gannaa mootummaa federaalaa gaa mootummaa qabnu saba uummata mootummaa keenya mootummaa Itoophiyaatii. jedheeti akkasumatti jalaaman naqate akkasumatti magaalaa kamisee irraa ifa kaasanii gara namoota waan namni odeeffannoo nagee gara nama digdamii shanii sana bira akkasumas sabaasabanii uummata karaa oofanii kaleessa sugii nurra bobbanii nurra guuranii bulchoonni chaappaarratti bulshaa ji'i qaanaa ji'i akkasumatti hanga bulchiisa gandaa wanni tokko wanni hafe jiru kamisirree akkasumatti katiibaa katamaa jihi nagara nama shanii moojahaati akkasumatti guuranii namna odeeffannoo qabu garuu kan qabame kana caaladha. Magaalaa immoo makkannaa kan jirtu hataayyee jedhan isaanii hataayyee sanillee gara nama saddeetitti kan fuudhamee jiru. Magaalaa naannoo waradaa jiillee jedhamurraa ammoo jiillee kan sanbata irraa magaalaa sanbata irraa nama lama fuudhamee jira. Uummanni kun waa fuudhamuun isaa wallaallee jirra. Amma magaalaa sanbatee bulchaa hin jiru. Itti aanaa qabamee jira. Wahuu amma bulchaan akkasuma taa'aa jira namni waajirri humnaa cappaa godhatte waajirri humnaa wanni tokko wanni lafa bobbaasaa jiru jiru godina hoolaallee godinatti sodaa qabanii namni waa dubbatamu waa tokko godinarraa sodamaa jira. Maal akka akkana taanuuf waan rakkoo kana taanuuf obbo Abiyyaaf ajjeessee badadee Oromoo keenya nuun jiru dhabuus Oroma keenya nuun jiru dhabuus Itoophiyummallee ilaalee uummanni kun uummata Itoophiyaati maaliif wanti kun isaan irratti deema nuun jiru diree obbo Lammaa Magarsaattis Oromummaan dabsummaan itti dhaga'amini yoomaa Oromummaan nuyi tolini dhugaa keenyaan waan isaan hubatuu didaniif kanaas nu galuu didee jira. Nuti immoo lola dhiyoo ta'e keessattis ganda namaa dhandhee uummanni uummanni Oromoo walloo kun ganda namaa dhandhee mana namaa dhandhee manuma ofitti dhumaa ture. Achirraa waan kaasee maal akka dhumnuuf uummanni keenya maaliif akka doorsifamu biyyi gaa makalaakaayan haa bultuu jedhanii makalaakaayan gandarra taa'ee namni beeshaa qaqqabullee kanarraa fageessetee kabaja isaaniitiif isaan waliin dhagahamu beekaluu jira. Namni takkaa makalaakaayan dura dhaabbatee waan isaan jedheen waa tokko dubbateellee hin jiru. Mikinaata du'aa makalaakaayan biyya keenya jiru osoo federaalli biyya bulcha jennee biyya kana isaanirratti of gannee teenyu. Biyyoo haliin ammallee isaanumaa waliin wajjin dhahatee isaanillee of makee dhufee ammallee kunoo biyyi baay'ee sotarra jirti. Nu galuu didee jira. Maaliif akka uummanni keenya doorsifamu? Obbo Abiyyi Ahmad baay'ee maaliif akka Oromoo wallootan akkanatti ilaalaa jiru? Naannoon Amaarattis beekamaa waan kana nurratti dalagaa jira. Beekuu osoo beekanuu nurratti hojjetaa jiranii isaan sadibboo inni kun nurratti haa hojjetu. Isaan olii maaliif walqixxummaa teenyamaa dhabamti. Maaliif walqixxummaa ulaaluu didanii akkasitti uummanni keenya doorsifamaa jira. Kunoo namni tokko gara magaalaa tokko suuqiin hin banamne magaalaa sanbatee caffaa kabiseen akkanuma sodaa qaba namni guutuun daddabeetuma ta'aa jira. Caffaadha namni bulchiinsi hundinuu kan qabame caffaadha. Caffarraa magaalaa caffaa roobitirraa sanbatee itti aanaa isaanii hidhame itti aanaa bulchaati. Itti gaafatamaa poolisii tokko nama hidhamee kabiseerraa namni amma maqaan dhaga'ee jiru Alii Mohammad jaa Alii Mohammad jaa Alii Mohammad ka Mohammad jaa ammoo tokko Mohammad Ali Mohammad Ali jaa Mohammad Ali jaa.
Haa ta'u baay'ee qaba. Erga akkas ta'e amma wanni kana si kaaseef namoonni kun hidhamuu isaanii hidhamuu adda baafachuuf osoo hin taane Jarreen kun bulchitoota godina saniiti warra qaama mootummaati. Isaanuyyuu qaama mootummaati kan naannoo Oromiyaa irraa haa ta'an malee akka naannoo Oromiyaa tokko hin ta'e bulchiinsa addaa naannoo Oromiyaa kan naannoo saniitti itti gaafatamtoota qaama mootummaati warri kun. Egaa amma wanni deemaa Wanni deemaa kun erga warra qaama mootummaa irraayyuu bakka uummata bakka bu'anii hojjetaa jiran kan hidhu ta'e uummata irratti immoo dararaan hammaataan kanaa olii raawwatamuu mala. Kanaaf uummanni maal gochuu qaba? Qaamni mootummaa maal gochuu qaba jettanii yookiin uummata Oromoo bal'aadhaaf wanni dhaammattanu yoo jiraate.
Ilaalu amma kan rakkisaa jiru uummanni kun odoo hojjettoota naannoo Amaarallee kan taate. Uummanni kuni uummata saba keenya uummata Oromooti waan uummata keenyaaf hojjetaniif waan uummata keenya nama yaadu uummanni kuni guyyaa kan hidhamu ta'ee boruus maaltu jira nuhi dubbiin amma naannoo amaaraa hojjetaa jiru liyyuu ayilii kan dhudhiisee hojjettootuma uummanni filatee haaromsaan wal keessa kaan haaromsa fudhachiisee sabaaf dalagaa jiran jennu hunda kan qabamaa jiru. Egaa isaan kan qabaman ta'ee ammaas boruusu maaltu waan wanti wal bobbaasa tokko jiru dubbiin naannoo amaaraa hojjetaa jiru akka nama gaazaa ibiddarratti naqee ta'aa jira uummanni badaa Abiyyi Ahmadii sifa kan dhugatee akkuma naannoo amaaraa nutti naa jiru inni sirriitti hajuu dhabee Itoophiyummallee Oromummaa itti dhiisi Itoophiyaa itti dhagahuu didee uummata walloo kan aggatamaa godhee achi haala rabbi nu jiraachisetti gaa mirgaa qabnu mirgaan keenya nama harkatti kenninee dhugduus hin qabnu waan harkatti kenninee nu fixaniifis hin qabanii dirrama keessatti babbatanii nu haa fixanii kan jiru yaadni uummataa malee yaada biraa maaltu jira. Amma waajjira yoo abbaan fedhe har'a wal lole amma namni waajjira poolisitti qabee dhiyeessu hin jiru amma naannoo sanbatee naannoo caffaa eenyutu dhiyeessa amma namni tokko yakka walirra dalage qullaa jira amma.
Gaariidha. Kanaafuu mee maal dhaammata uummata Oromoo bal'aadhaaf akkasumas qeerroo bilisummaa Oromootii kanneen isin dhagahaa jiraniif dhaamsa maalii dhaammatta?
Ani kanas dhaammataa jiru uummata keenya kanaan uummata qeerroo bilisummaa Oromoo ta'e obbo Abiyyi Ahmadis obbo Lammaa Magarsaattis ta'e lakkii kanatti dhugatinaadha. Namni kun namumaa saba keessanii odoo boodaa takka keessatti illee gatamee yatiima taanee jiraachaa turre hammallee yeroo haaromsaa oromoo xiqqoo furmaata argate jedhu keessatti nu irraa bari'uu didee jira dukkana keessaa nu bahuu didee jirra uummanni keenya waan harka namatti dhumuudhaa nama bobbaasu nama amanaan dhabanii jiranii wanti kun akka furmaata nu argatu keessattuu mootummaan federaalaa mootummaan Makalakaayan akka bobbaasee ammaas silaa odoqaa isaan jiranuu kan dhumne ammaas ammoo liyyuu halii nami jedhamu naannoo amaaraa kana jalatti akka nuuf fidhe nuu malli nuu dhahamuu qaba taanee nu laaluu osoo hin taane osoo osoo nu dhumne wanni dhufu jiru kan hin joone uummata keenyaafis ammoo warra namni irra qabames jajjabinuma hawwinaa haa ta'u malee jiruun keenya fokkataa jira jiruu keenya kanarratti maaliif teessanii nu laaltu akka joone kan uummata keenyaaf silaamuu barbaadu.
Hayyee maqaa sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu galatoomi wanni addaa yoo kabiraa immoo kan uumamu ta'e ammas walitti deebinee kan wal iyyaafannu ta'a haga sitti nagaannaaf jiradhu.
Galatooma dhugaafatu keessa jirtu.
Ani gumaa nyaadhu gumaayee gumaan baasa malee ani lammiin ganu gumaayee du'in bada malee gumaayee. gumaayee gumaayee osoo fira qabnu gumaayee akka waan hin qabne hin jiraannu yoomu gumaayee dalagaan marfamne gumaayee.
Ayyee abdii shanan jillee kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ayyee.
Guyyaa sadan har'aa kan eegale godina keessan keessatti rakkoon akka jirudha kan nutti himame mee maaltu jira?
Rakkoon ni jira rakkoon godina amaaraa kana jala jirra amaarumatuun uummata liyyuu hayiliitii fi maqaan federaala jedhaniitu uummata irratti bobbaasanii.
Ayyee.
Akkasitti magaalaa Sanbateerraa itti aanaa waradaa jamaa akka biyya keenyatti hammata suu kan jedhamu fuudhaniiti poolisirraa alii kan jedhamu tokko hin fuudhanii.
Ayyee.
Haxaayyeerraa maqootii isaanillee gaaddaan hin beeku nama kudhan fuudhanii saddeet fuudhanii dhiifama wajjin nama saddeet fuudhanii. Caffaaroobiirraa nama kudhanii gara kamisee kanarraas nama hamma jahaa kana fuudhanii nurratti bobba'anii eegaa subii har'aa kanallee ka'aniiti ganda keessa nu bobbaasaa turanii. Akkasumatti jalaa baafannee jirra nurratti rakkina hama deemutti jira. Liyyuu hayilituun libsi diddiiratee kunoo uummata kana gaa karaa malee tarkaanfii jabaa nurratti fudhatutti jira gaa sibiila qawwee ittiin dhukkifne malee uummanni akka nuyi karaarraa adabne waan biraa goonu nu godhaa jiranii jechaadha jaala kiyya.
Mee fuudhan jettee qabu nama qabu akka ta'ettiin hubadhaa suna haa ta'u eenyummaa kan nama qabaa jiru eenyu ajaja isa kamiidhaan nama qabu.
Ajaja gaa bakka irraa dhufe maal beenna silaa wanni akka ilma amaaraa kanatuun kana godhaa jira namni nurratti bobba'u wanni liyyuu hayilii jedhaniin maqaan ishee akka kanaa isaan nurratti bobba'e matarayyaasii fi maalii guurateetu uummataa. isa kaan biiroo marratti isa kaan waametuma akkasumatti guuraa jira.
Liyyuu haayila waggaa jettu kan naannoo kamii ka amaaraa jechuudha. Kan amaarati humna addaa ka amaarati kan tanaan dura dhukkaasaa walirratti bannee biyya kanarraa uummata kana baafnu malee jeenuu irratti gahee akkasitti ofirraa injifanne tokko tun amma garagalee lama taa'isumaan nurratti bobba'e.
Bakkoota amma wanni duulli kun itti fufee jiru mee eessa fa'i lafa akkasii lafa akkasii lafa akkasii on akkasii jettee waan nu himtu maaltu jira?
Kamisee akkuma beektutti kamisee irratti bobba'anii achuma keessa uummata haga nama jahaa fuudhanan jee kantiibaadha warra bulchaa isa guddichan arganne jalaa baafate darbanii caaffaa roobiti kan jaamtu irratti uummata gaachi irratti uummata guddaa kan guuranii poolisiin gandaalleen gargaartee uummata irratti bobbaatee kan guuranii. karaa hartummaa fursee kan jedhamu kanarratti bu'uudhaaf kajeellaa godhaniiti ijoolleen achiin karaa itti cuftee ofirraa kutte karaa qori kan jedhamu irratti qori wanni hartummaa wanni kana caffaa kana jala bulaa qori kanarratti bu'anii gadi bu'anii uummata keessa seenuu dhugaa kajeelan karaa irratti cufanii amma karaa nama ammaa achirraan cufaadha. Kan biraan dabarree bakkeen amma xaayyi isiin jee makkanna jaamtee xaayyi amaaratti itti baafatee makkanna kana keessa ammallee keessa gara gaggaluu jiranii magaalaa sanbatee kan jaamtu tan ammoo subii harraallee akkasuma uummata jeekaa turanii namallee hin qabanne ammas achuma kee jiranii kana kana rakkina kanatu nurra jira jechaadha jaala kiyya.
Mee maali erga yeroo darbee naannoo sana keessa gaa walitti bu'iinsi akka ture beekamaadha bal'inaan gabaafamaa ture ergasii isaarra yookaan immoo waxabajjii afurii yookaan shanii kaasee wanni addaa uumame maaltu jira duulli kun bifa kamiin jalqabuu danda'e.
Inni ammaa kun akkuma tasaatti kanuma dhufeetuma hularra nu gahu agarree inni duraanii gaa walitti bu'iisaa warri godinaati fi aanarra jiru. qabeenya isaanii kan fuudhame deebisaa janii isaanis manduggoo walitti qabanii manduggoo uummata hin taane mi'a fuudhamee waan akka televizyiinii akka sireedhaa kakkana dachaasaa uummataan jaa turanii. Aboon lubbuu nama hammamiiti irratti dhabaa jirra lafa teenya irratti dhabaa jirra maal deebisnaa jennee uummata mootummaallee wal fuula dhaabbannee akkasumatti walitti iyyaa turre mootummaanis wajjumaan sassuwaa turte mootumma magaafsanii wajjin manduggoo kana wajjin mi'a isaanii deebisaadha araara jennii walitti qabamanii alii gadi deeman tun har'aa waradaan keenya itti aanan qabamee isaan kaan baqatanii qeerra mukatti timanii jiranii isaanuma santuun namuma isaan yaadaa ture sanillee barbaadanii mukatti baasanii jechaadha. Manduggoon sunis mukatti timtee taa'utti jirti uummanni nu bakka dhannu hin qabnu. Beengatuma dhufaniituma jecha akkuma tasaa nurra bahanii kanumatu itti wallaalle saneesitti wanni dhufee hin jiru araara jaame araarri walitti deemame akka araaraa godhame. kana bira mi'a deebisaa jameetu uummata darsiisanii oduma taa'utti jiran akkuma tasaa qabaniitu kun uummata isa guuran guuranii inni bahe jalaa bare. Taasuma oduu waan tokkoon arginii taasuma inni amma itti aanan sanbatee kunillee kan qabame oduu waan kana keessa beeke inni hindeessa amma warri tikaa sanbatee jechaadha aanaa keenya kana inni tikaa inni immoo dura taa'an guddichi abdallaa shiyamma kan jedhan faanu isaanuu akka tasaa jalaa bahanii baqatanii bakka jiranuu namni beeku hin jiru dheessanii. Foolisille mi'a dirdiirratteeti baqattee jirte magaalaa sanbatee keessa namni akka fedhe mootummarra namni sassoo hin jiru uummannu sodaataa jirra kan amma taa'ee guuran nama gaafsan uummata amaaraa harka ijoolletii fuudhee dachaasefaatu guurame. waan isaa wallaalle nuhi kana gaa rabbiin gaa mala hoonurraatti godhe malee wanni kun gara badaa deemaa jira.
Amma warri qabamee hidhame kun maal maal balleessan uummata tokko waan isaan keessatti hirmaatan maaltu jiru?
Kana miti nu illeen akkuma kana akkuma ammati na gaafattu nu irraa wallaalle waan taame maaliin akka ka'e guuranii haxaayyittii fi caffaruubitti walitti qabaa turanii harmarraa guuranii amma eessa geessan hoo jaan dasee magaalaa gudditti amaaraa dasee geessan janii.
Adaseetti dhanii namoota qaban kana.
Nama kana tokkollee waliin maraniituma guuranii makiinaa hagamiin dasee baasan jiran nama gara digdamii jahaa kana.
Waan deemaa jiru kana kun warragaa guyyaa sadaffaadha. Oromiyaan maal jedha? Bulchiinsi Oromiyaa maal jedha? Wanni isin bira ga'ee jira yookaan immoo odeeffama jiru kanayyuu baruudhaaf karaa mootummaatiin gara keessanitti wanni dhufe maaltu jira?
Jaala kiyya Oromiyaan Oromiyaan waan dubbatee waan amma hammaatti waan nu godhe tokko nagarree gaa eeganumaa dhufanii gaa ho'aa nu godhan duriis waan nu godhan gaa maal qabanii moo asitti ilkaan arraba ilkaan lamman jedduu jiru isa gadiitis ofirraa lolaa isa oliitis ofirraa lolaatuma humnuma teenyan jiraataa turre amma kan duraarraa kun nu cinqee jira itti wallaallee waan oromiyaan nu godhu waan durii nu godhan nu godhan jennee waan hin qabnu. ani kana na dhibaa kana wafaan baasee wayi nuu godhanii waan akkanaatti ganaa nuu dhufa jee waan an beekuun qabu.
Mee akka sooshaal miidiyaa irratti deddeemaa jirutti ati gaa humna addaa kan naannoo Amaaraa Liyyuu Haayil jedhamudha jette makalaakaan inni jedhamu kun irratti hirmaateera waan jedhamu jira kun hagam dhugaadha.
Ilaa kana addaan baafatuudhaaf waan taane qabna. Isaan amma humna addaa jennu libsii isaaniitiin beenna. Inni kun gurraacha, inni kun mataan diimaa kaatee deema. Jarri akkuma fedhe uffata dirdiirrata. Uffanni harka isaanii jira. Eenyu jennee beenna jaala kiyya. Gilumaa buqqee seena ta'aa jirra.
Haalli godina sana keessa jiru har'a faa maal fakkaata? Waliigalatti maaltu dubbifama lafarraa?
wanni dubbifamu maaltu jira ummanni mana manatti makatee goda godatti makateetuma akkasumatti makiinama dhuftuu fi nama deemu laalutti jiranii isaan harma qubatee maqaan federaala kan jedhamu nukee qubatee jiru oli deemanii gadi deemanii isaanuma kantuun ammoo kunoo nama duchiisaa jira irraa wallaalle nuyi.
Uummati baqata jetti amma haala kana keessatti keessuma hawwanii fi warri qaama dadhaboon yookaan umuriidhaan deemanii fi ijoolleen haala maalii keessa jiru haala uummanni qe'ee gadhiisee baqataa jiru jettu keessatti.
Qe'ee gadhiisee baqatuudhaa miti namatuun of shakkee si'aanamoo eenyu fuudhan jee namni maqatee gaararratti magaalaa keessa ba'ee alatti deema. Karaa allaalaa kana kan jedhamu keessatti uummanni uranee kan godaanee karaa oli jiru amma godaansi sa'a xuulloo fe'atanii xuulloo jenna harrootatti fe'anii biyya keenya irratti waan aadaa tokko jira. Kana guuranii fe'amee fasubirraa qabee karaa gaditti darbutti jira namni cinqamee jira akkama sodaate karaa olirraa karaa gaditti godaanaa jira. Inni magaalaa kee jiru ripheetuma kun gaararratti kun magaalaan ala bahee uummanni akkasumatti adda baheetuma taa'utti jira. Si waan kana nuyi itti buunet ofirraa waan kana leephisnamoo si humni kun humna maali si mootummaadhamu mootummaan walitti buune amaaraan walitti hoo buune waan biraatti dhufa jeetu ummanni akkasumatti hidhii ciniinnataa taa'aa jira.
Beekamuu qaba yookaan dubbatamuu qaba kan jettu kas biratti hafe yoo jiraate.
Gaariidha wanni beekamuu qabu akka dubbatamutti har'a mootummaa Oromooti Oromotuun bulchaa jirti jiranii mootummaan Oromoo bulchee ummata Oromoodha bakka arge hundatti waraana irratti deemu. Ummata Oromoo baddalamaa jiru. Ummata Oromoo qeerraa buqqa'aa jiru. Ummata Oromoo akkuma arge diinni irra sirbaa jiru. Mootummaan Oromoo hoo kan taatu taate mootummaan kun dhugaan kan Oromoof dhaabbatu hoo taate ummata keenyatti dirmatanii diina afaan nutti banee nu fixuudhaaf lafarraa nu godaansisuudhaaf jaarsaa jaartii mana baasee ijoollee waccisiisee godaantuun amma olii harma olirraa gadi mataa galtee gara gammoojjiitti deemtu biyya jiituu keessaa baqatu kun mootummaan Oromoo hoo kan jiraatu dhugaadhaan soba ta'uu maate uummata keenya kanaaf mala nu godhuu qaba nuti dirmatuu qaba. Kana biraanis ammoo dhaabni adda addaa dhaabni saba Oromootiif quuqamu kan dhaabbatu nu iyyuu qaba uummata Wallootiif uummanni Walloo giluu buqqee isheen taanee gadi hin taane oli hin taane raafamutti jirra diina jennee ofirraa itti dhukkaafnee isaanii dabarsinee keenya dabarsuudhaaf irraa wallaallee jira yaa ummata oromoo yaa ilmaan oromoodha ummata wallootiif hallii jiru bala jiru nuu fuudha yaa nuu iyyaadha isiniin jenna kana jaala kiyya dhaamsi kiyya.
Hayyee egaa haala naannoo keessan jiru irratti ibsaa sagalee bilisummaa oromoof laatteef guddifnee irra deebinee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomi jenna.
Isinilleen jiraadhaa galatoomaadha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u.
Ani gumaan nyaadhu gumaayee gumaan baasa malee ani lammiin kan gumaayee du'e bada malee gumaayee. Gumaayee gumaayee. osoo fira qabnu hukumaayyee akka waan hin qabne hin jiraannu yoomu hukumaayyee dalagaan marfamne hukumaayyee. Inkana geroo ka inkana. Kana kero kai kana balmariana kota oro balmachuya. Kai kana walo kai kana balmariana kota oro balmachuya. Kai kana walo kai kana balmariana kota oro balmachuya. Kai kana kumabi kori balmariana kota oro balmachuya. Kai kana yile nukukuru balmariana kota oro Kana kone nyaata malee, wal mare anna kota, oro farmachi. Ikana chapaya kamise. Wal mariana kota noro farmachu ya. Ikana galu barailu. Wal mariana kota noro farmachu ya. Ikana komor chabidase. Wal mariana kota noro farmachu ya. Ikana wayu bisankora. Wal mariana kota noro farmachu ya. Kekana maka warra babo wal mariana kota doro falmachu kuya. Kekana borna bilu wal mariana mama doro falmachu kuya. Kekana etu kaya gobo wal mariana kota doro falmachu kuya.
Dhaggeeffattoota keenya nu wajjin taatanii sagantaa guyyaarraaf qabannee dhihaannee hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.